Iradiyo ijwi ry'Amerika ijwi ry'Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi ndabaramukije ndabaha ikaze mu biganiro byo kuri ino saha ku munsi wa gatanu itariki umunani z'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu muri kumwe na Oriane Tangishaka mbahaye ikaze mwese baraje nyine bajya ari batatu badusaba intebe nyine bayicara turabaha intebe bayicara ngaho hanze turabaseriva n'inzoga baranywa maje bantuminyamo sinzi nkiri ko ndazikata nyene ntanazanbara amasasu ariko aravugwa hasigaye hanze bashihagarara mu muryango ariko arasa amasasu uwo ni umunyagihugu wo muri zone kamenge avuga ku bwicanyi bwaraye bugizwe muri iyo zone aho umusirikare w'ipete rya kapitene yiciwe ni mu kanya gato mu kanya gato kandi turabashikiriza ayandi makuru avugwa mu burundi muri aka kanya mutugume hafi ibijumbura mu burundi umusirikare w'ipete rya kapitene yari asanzwe akorera ku bitaro bikuru by'abasirikare mu kamenge yarishwe mu ijoro ryo kuri uyu wa kane yiciwe ku muhani we muri zone kamenge mu buraruko bwa bujumbura igipolisi kivuga ko abamwishe batarafatwa kandi ko n'imvo ziri inyuma y'ubwo bwicanyi zitaramenyekana inkuru ya eloge buri kaneza Kapitene yari mugabo n'uwundi yiciwe muri karite ya mirango ya kabiri zone Kamenge komine ya Ntahangwa mu buraruko bwa Bujumbura hari nk'igihe cy'isaha zine n'igice z'ijoro abamwishe bamurashe insasu zitatu mu mutwe nk'uko vyemezwa n'icegera c'umuvugizi w'igipolisi Moise nkuru nziza ababibonye bavuga ko bene gukora iryo bara baragabo batatu bitwaje inkoho zo mu bwoko bwa pistole bashitse ku rugo rwiwe baramurindiriye maze bamwica avuye guherekeza abantu bari bateramiye mu muryango wiwe ubu acuruza inyama iruhande rwo rwa nyakwigendera aratubwira uko vyagenze baraje nyine baje ari batatu badusaba intebe nyine bayicara turabaha intebe bayicara ngaho hanze turabaseriva n'inzoga baranywa maje bantuminyamo nyama ndazibagirira abantu bantumye zibiri ndazibagirira ndazishira ko zigomba zishe barinjira babiri hashaza babiri umwe asigara hanze binjiye babiri barambuza ariko nahise nagateye ko zigomba zishe ashamwe yatugirira izindi zibiri sinzi nkiri ko ndazikata nyene ntanazanbara amasasu ariko aravugwa hasigaye hanze bashihagarara mu muryango ariko arasa amasasu nivyo nabonye nta bindi birengaho nabonye ko basize buguruye binjiye gutyo babiri barinjiye basiga umuryango basiga wuguruye ko abandi bari bicaye ngaho imbere yo kugenda abagize ico gitero baciye batera amagrenade twaciye twinjira mu nzu ivyamagana bayateye mu nyuma twuko amazu kwinjira aho twamenya ingene bayateye navyo tuzi ni grenade bateye kandi ntibateyemo kuko hari n'indi bateye ngaho indani mu cofi yononye n'ibintu bayiteye je namaze kuvaho ninjiye indani mu nzu nkabaciye bayiteye ibintu yonone nyene firigo n'ibintu vyari hejuru gusa bagiye igipolisi kiremeza ayo makuru kikavuga ko ayo magrenade yaragamije abandi bantu bari ngaho kugira ngo ntibakurikire abo bagizi ba nabi moyize nkuru nziza icegera c'umuvugizi w'igipolisi yemeza ko gushika ubu ata muntu n'umwe arahagarikwa ku mvo z'amatohoza kubera bene kwica uwo musirikare baciye bahunga mushuhira abantu bagihundagaye kubera ayo magrenade yatewe mu kiringo hafi c'indwi zitatu y'intwazangabo igizi ya gatatu yiciwe ku mugwa mukuru bujumbura yugurura umwaka w'ishure w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ushira ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu mw'ishure ry'intwazangabo isikamu umukuru w'igihugu yasavye abasirikare bose kwirinda amacakubiri uko asa kose perezida nkurunziza guhera uno munsi basirikare isongerisi bazangabo namwe ntibazangabo ba genero ikintu cyose kizoza kigomba gucanishamo ingabo bigatandukana n'ururirimbo ruririmbwe n'abarundi bose ngo gorana ubumwe n'abagabo uzohira agatera kubiri n'ubwo ruririmbo rurimbwe n'abarundi biba twararurimbwe muri kahise bikunde muri uno mwaka bigikunda uzotera kubiri n'ubumwe no kuba umugabo nyamugabo agatera kubiri no kubitekanye mu mutima wiwe azobura n'ingorane kapitene yari mugabo n'uwundi yari asanzwe ari umuganga docteur akaba yakorera ku bitaro bikuru vya gisirikare vyo mu kamenge igipolisi kimenyesha ko icatumye yicwa gushika ubu kitaramenyekana mugabo kirizeza ko amatohoza yatanguye kandi ko abakoze ubwo bwicanyi biteye bitebuke bazofatwa bagakubitwa intahe mu gahanga kuva mu kwezi k'umunani mu mwaka uheze hishwe lieutenant general Adolphe Nshimirimana yigeze gutwara iperereza ry'u Burundi capitaine Eli Mugabo n'uwundi aba intwazangabo igira gatandatu yiciwe ku mugwa mukuru w'u Burundi iruhande yabo hari kandi n'umukukuruke mu gisirikare c'u Burundi Colonel Jean Bikomagu yahoze arongoye ibiro bikuru vya gisirikare nawe nyene yishwe arashwe mu mwaka uheze Eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika urakoze cyane eloje burikaneza kuri iyo nkuru tuve bujumbura tumanuke mu bumanuko bw'igihugu abakenyezi bo mu ntara ya rutana bahamagarirwa kwijukira kuvyara ku rugero no kwipimisha kanseri yo mu bwinjiriro bw'igitereko ako kamo katewe katewe n'umukenyezi w'umukuru w'igihugu denise nkuru nziza mu mubonano yahaye abakenyezi b'imboneza mu ntara ya rutana inkuru ya fidelite ishatse
uyu mubano wabereye ku mugwa mukuru w'intara ya Rutana warimwo cyane cyane abakenyezi bari mu nzego mu ntara ya Rutana hamwe n'abarukiye mu mashyirahamwe y'abakenyezi hatibagiwe abakenyezi bakora ubuzi butandukanye muri bo harimo abize n'abatize Denise Nkurunziza yabwiye abakenyezi ko kanseri yo mu bwinjo bw'igitereko ari indwara igisibije ko ico bituma baserukira abandi bakwiye kubahimiriza kuja kwipimisha hakiri kare izo kanseri yo mu gwinjiriro i- i- ivyo bita mu gifaransa kanseri du col vyabaye vyinshi cyane ku buryo abenshi ziriko zirabahitana ugasanga rero hari abapfuye batopfuye kubera batipimishije turabahimiriza rero kwipimisha izi ndwara za kanseri ubu bariko barazipima cyane kandi nagira ndakubwire ngo iyo babibonye hakiri kare naho yoba yagufashe irakira ibi nk'abarongoye abandi muze murabihimiriza abo murongoye baje kwipimisha ikindi yabwiye abakenyezi ni uko bagerageza kwigisha aho baserukira akamaro k'irondokeje n'amagara meza kubw'ineza y'amagara yabo dutandikanye imvyaro kubw'ubushake bwawe kuko biramara uh, umubiri w'abakenyezi biramara amagara y'abakenyezi umukenyezi w'umunyabwenge ababara n'amagara yiwe aribabara akababara amagara yiwe uragenda abaganga ukabegera ukaja kwivuza abakenyezi bari muri uwo mubonano baronse akaje ko gutura umukenyezi w'umukuru w'igihugu intambanyi bafise zituma bamwe bamwe badashira mu ngiro izo mpanuro bahawe kimwe bavuze ni uko bafise ingwane ijanye no kwipimisha iyo kanseri kubera ingwane y'uburyo murabona aba bakenyezi bose bari ngaha benshi muravye ni abakenyezi babirimizi uburyo ni bukeyi cane bwo kugira bashike kwa muganga twagomba tubasabe nivyaba bishoboka kumwe mushobora guhimiriza umuganga agashobora kuza ngaha mu rutana ari rimwe mu- mu mu kwezi canke kabiri mu kwezi kugira afashe abakenyezi bipimishe iyo ngwara Denise Nkunze yishuye umukenyezi ko yimirije kuba mu minsi iri imbere isekeza rijanye no gupima iyo ndwara ya kanseri yo mu bwinjiro bw'igitereko ibijanye n'ibi byo gupima iyi ndwara ya kanseri umengo umengo bariko barategura ibintu vy'amasekeza byo gupima iyi ndwara ya kanseri ingorane hariho n'ababishoboye batipimisha aha nshaka kuvuga aba intellectuel kandi bikenewe kuri akaryo kabonetse umuntu agapima akaraba naho yoba atamusonga rumva abo bakenyezi bashikirije kandi ingwane bafise ku bijyanye n'uburyo bakoresha mu gutandukanya imbyaro abo bakenyezi bavuga yuko ubwo buryo hariho bamwe bamwe butorohereza mbere bukabasinzikaza kenshi cyane turakunda guhura n'ingorane ugasanga bamwe bavuga ngo birabamerera nabi baragwara ayo makansa nyene abandi bagapfa nyene bivuye ku ivyo bintu Denise Nkundiza yabishuye ko abo byankiye gukoresha ubwo buryo abagabo babo bafasha kubera ko uburyo bukoresha ku bagabo atanambamye butera ibi bikoresha uko bikora nta muntu n'umwe birica gusa imibiri y'abantu kubera imeze ugutandukanya hariho ufata iki umubiri ukamera nabi ariko nicyo gituma hari byinshi arashobora guhindura si ibyo gusa ubu hari ibyo bakorera abagabo kandi abagabo nta ngaruka mbi bibagirira umukenyezi bimugoye barashobora kumvikana n'uwo bubakanye akaba ari we babikorera hanyuma ibyo byo gutandukanya imbyaro bikagenda neza abo bakenyezi bashikirije kandi ko rimwe rimwe amadini basengamwo atabemerera gukoresha uburyo bwo gutandukanya imbyaro abantu barubaha imana kandi bakubaha n'amategeko y'igihugu ariko ikibazo dufise ni uko amadini amwe amwe atatworohereza nk'umuntu yifuza gukoresha uburyo kugira ngo ashobore kubyara ku rugero kubera ya madini atamworohereza ugasanga yemeye kubaha imana ariko agaca aheba bwa buryo yashaka gukoresha umukenyezi w'umukuru w'igihugu denise nkurunziza asanzwe ari umupasitori ntiyemera ko hari amadini abuze abakenyezi gutandukanya imbyaro ahubwo avuga yuko biva ku kwemera k'umuntu ku giti ciwe hari igihe babeshera ngo barongozi ngo nibo bababujije atari bo kuko niwe tuganira twabyumva kumwe hariho n'abe- abenshi bafise n'amavuriro usanga mu mavuriro yabo yegukira ayo mashengero ugasanga barakora cyane hariho n'aba- n'abo bahaye agashimwe kuko aribo ba mbere ba- bakoreye kuri iki gikorwa cyane kijyanye no kubyara ku rugero barabaha agashimwe bo mu mashengero atandukanye bafise amavuriro bisigura ko hari igihe bitava ku ku barongozi b'amadini biva ku bantu ubwabo uko bavyumva ku mugwa mukuru w'intara ya Rutana Fidelite Ishatse ijwi rya Amerika
waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu
ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi
kurikira ikiganiro ejo mu mashuri ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye tujye inama bityo duhuze ibitekerezo twigire kuri ejo hashize twubaka ejo hazaza ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango ejo youth eco ufatanyije na la benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi iki kiganiro mukigezwaho ku nkunga ya ambasade ya suwede mu rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu rwanda rpep
ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu
ni ku isaha y'isaa kumi n'ebyiri n'igice za mu gitondo kuri radiyo ijwi rya amerika ijana na kane n'ibice bitatu fm ni muze dukumire amakimbirane twimakaze amahoro Ikiganiro Ejo mu mashuri.
ni icyanjye ni icyawe ni icyacu
radiyo ijwi rya amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru avugwa ku burundi arabandanya abarundi ntibari bakwiye gusamara mu gutorera inyishu ibibazo bihari mu gihugu kuko bisa n'aho bishobora kubatwara muri jenoside ibi bivugwa na bamwe mu bacitse ku icumu muri jenoside yabaye mu rwanda muri mirongo icyenda na kane mu kanya gaheze mugenzi wacu fidele niyongabo yavuganye n'umumenyeshamakuru wacu ari i kigali mu rwanda tabita mukamusoni tubatega amatwi
abarundi baba ngaha mu rwanda cyo kimwe n'abanyarwanda babaye mu gihe cya jenoside bavuga yuko ariko biraba bishobora ah, gu- ah, ibiri kureba mu burundi bishobora kumera nk'ibyabaye mu rwanda mirongo icenda na kane urwaruka rumwe rumwe rero twagiye tuganira rw'abarundi gusaba urundi rwaruka ruri mu burundi ruriko rurakora ah, ivyo vyaha ko gu- kwihanura ah, rugasubira ku murongo kuko ngo n'urwaruka rwabikoze mu rwanda gushika uyu munsi ruracavyicuza eh, kuko uyu munsi ni abantu bariko barangara bakironderwa eh, n'ubutungane kandi haciye imyaka mirongo ibiri n'ibiri yose eh, ivyo vyaha vya jenoside babikoze bafatira kuri bihe bimenyetso kubiba mu Burundi Eh, basa nk'abo twavuganye bafata nko ku- kugwene abantu basigaye bicwa urwaruka rutwagwa umuntu ukabura irengero ryiwe ingene abantu baturiwe mu minsi iheze ingene abakobwa bafatwa ku nguvu n'abagore ugasanga umuntu aramufashe ba- ugasanga batoye- atoye ikiziga ingene abantu batotezwa bagakubagurwa ugasanga abantu baracumiswe baraturiwe bakoresheje imiyaga nkuba n'ibindi ati ibyo byose mu rwanda rero nk'abanyarwanda nabo twavuganye bavuga ati nibyo byatanguye imbere y'uko jenoside nyezina iba hano mu rwanda muri make ni ikihe bavuga cokorwa kugira ngo uh, ibintu ntibiyanzare nk'uko Eh, ba- basaba yuko cane cane abanyepolitike boreka gukoresha urwaruka
uyu yari umumenyeshamakuru wacu tabita mukamusoni ari i kigali mu rwanda yavuganye na mugenzi wacu fidele niyongabo bakaba bariko baravuga ku bijanye ni- na- ni- ni muri iki gihe aho abanyarwanda bariko baribuka i- jenoside yakorewe abatutsi muri mirongo icenda na kane bakaba bariko baraganira ku vyo bamwe bavuga ku biriko biraba mu burundi babigereranya n'ibiriko biraba mu rwanda n'ivyabaye mu rwanda muri mirongo icenda na kane radiyo ijwi rya amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda
nshuti mwese mubandanye kutwumviriza iyi ni radiyo ijwi rya amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda
dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo
kira kira kira kira ni ikiganiro cy'urwaruka ku byerekeye amagara y'abantu
mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya amerika
mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo icenda na kane n'ibice icenda no kuri mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri mu rwanda naho mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali
turabaramukije rwarukana mwebwe mwese bakunzi b'ibiganiro by'ijwi rya amerika
radiyo ijwi rya amerika isamiranirai washington dc mu kirindiro mu kinyarwanda mu burundi mutwumvira kuri mirongo icenda na kane n'ibice icenda no kuri mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri Mu- mu ki- muri- mu- muri isanga ijwi rya amerika mu kiganiro caheze mu kanya gaheze a- abarundi n'amakungu bakomeje gusaba ko ibiganiro byahuza byohuza leta n'abatavuga rumwe nayo vyokorwa mu gihe ca vuba mbega abantu bagize uruhara mu kudurumbanya umutekano mu burundi hamwe no gushaka gutembagaza ubutegetsi botumirwa muri ivyo biganiro ikintu ivyo biganiro vyoshimikira ko ni ikihe bire- biramaze kwigaragaza ko bamwe mu barundi badashaka bya biganiro bidahera bigirwa in- inyu- i- bida- bigirira inyungu ababi- ba- abababi- ababa babirimwo murantunga gusa mu kiganiro rero muri sanga mu kanya gaheze mugenzi wacu frederic nkundikije yatumiye abarundi baba mu makungu idelphonse rugema ari mu bwongereza na diomede misigaro ari hano muri leta zunze ubumwe za amerika kuri iki kibazo diomede misigaro atangura avuga kuri icyo kibazo cy'ibiganiro byotangura vuba
ntabwo gushima ko muduhaye ijambo hanyuma bagomba kubanza kuramutsa abariko batwumviriza abarundi aho bari tunabahoza tuvuga ko twizeye ko impa- intambamyi zimaze iminsi zigiye gutorega umuti Eh, hanyuma mugabo tufise n'utubazo twinshi dushobora kwibaza mbega ko abarundi twama turiko turaganira atagihinduka turizeye ko ibi biganiro bigiye kuza byari ikintu bizohindura ubwo rero muri make nkaba nashaka gushima kuba mwadutumiye hanyuma reka tubandanye tuvugane kuri icyo kibazo hanyuma tu- turabukuntu twahumuriza abarundi twese kandi turi hamwe kuko igihugu ni cyacu Eh, ubu tuba turaconona si wo muti dukwiye kuraba ukuntu twakwiyungunganya kugira ngo turabe ibyonezera abarundi bose duha amahoro impunzi zitahe abantu basubire mu ngo zabo dusubire ku bikorwa nacyo kintu kizoduteza imbere kandi rwa rukundo rwamye mu barundi rubandanye muri make nibyo nashaka kuvuga ikintu mwifuza ko cokorwa mu gihe ibyo biganiro byotangura kugira ngo bigire icyo bivuyemo by'ingirakamaro byogirira akamaro abarundi n'uburundi ni ikihe kintu boshira imbere hariho abantu benshi bavuze ko habaye ibiganiro hakaba kugabura ibiti ikintu mwifuza ko cokorwa ni ikihe ikintu bivuze ko cokorwa ni uko eh, mu biganiro barondera icyozanira amahoro uburundi kubera ko ikibazo umuntu wese yibaza ubu muri ibi biganiro mbe turiko dusubira muri kahise canke turiko dutegura akazoza kubera ko jewe eh, nashaka kuvuga muri make mu burundi hamaze kuza ico umuntu mu gifaransa kwita culture in- imigenzo y'uko jewe ntereza kubita inkoro kugira ngo abantu banyumve hanyuma ciye tugenda mu magaburanyama ibiganiro ntibyaba ari amagaburanyama ko n'ubundi byigeze kuba naco gituma jewe nguma niyumvira tuzoshika nibaza ko rero ubu twese tureza kumvikana ko ibiganiro bibe mugabo tuje mu nzira ya demokarasi nk'uko ahandi biba inzira ya demokarasi naho ico isigura n'amatora ntiruzokwama tugwana kugira ngo umuntu abone ibi tuzokoma muri bya bindi tuza- dutegura akazoza tuba tuvuga ko reka tuganire twumvikane ko ejo n'ejo bundi uwutsinzwe atabatsinzweho igihugu ari cyacu umuntu wese azoba ariko yonona akwiye kuharirwa ivomo hanyuma abantu biyumvamo igihugu cyabo bakabandanya Eh, turabona no mu shantahe Defonse Rugema yashitse mwiriwe neza Idefonse inkundikije murakomeye ego turashimira imana E, turiko tuvuga ku kibazo c'ibiganiro mu Burundi abantu bose barindiriye ariko bidatangura hariho ingorane hariho bose baremera ko haba leta haba abatavuga rumwe nayo bara- baremera ko abarundi bose bakwiye kuja muri ivyo biganiro ariko leta igasubira ikavuga ko abagize uruhara muri kudeta canke badurumbanije umutekano batojamwo nashaka mbanze ndabaze namwe mbega ah, hariho ni bande boja muri ivyo biganiro bwa mbere na mbere ku bwanyu ego ku giti ku cawe bwacu- c'umurundi aba hanze igihugu ego me ku bwacu tubona yuko eh, abogiranira ibiganiro n'abantu bafise ibyo batumvikanako kuko eh, ibiganiro bigize abari ku ruhande rumwe ivyo ntaco vyoba biriko birungura ku burundi kuko turavye turavye izi ngorane zatumye aba a- abarundi benshi batuzimba bwabo bakicwa abandi bakangazwa abandi bakaba bariko baratotezwa u- abandi bakaba bari mu mabohero ivyo bintu n'ibintu vyari bikeneye yuko um, abatumvikana ari bo bo- bo- bo kwicara hamwe bakumvi- eh, ba- bakagira ibiganiro turumva ko hari ibiganiro biriko biraba hagati mu gihugu mugabo eh, sinibaza yuko ibyo biganiro bigenda neza nk'uko eh, abari hanze bavyumva kuko abari hagati mu gihugu barashobora kuba eh, badashobora guserura ivyiyumviro vyabo umutima uri hamwe
Ildefonse muhagaze ku kibazo eh, nyamukuru eh, gushika ubu kitaratorerwa umuti kivuga ko ah, abagirizwa kudeta canke abagirizwa kuba baradurumbanije umutekano batoja muri ivyo biganiro Eh, kuri ivyo rero nibaza yu- eh, ku- kuri ivyo z'abagize kudeta eh, urumva eh, abagize kudeta ku ruhande rumwe arashobora kuba bibaza ati eh, tugira tu eh, turabe ingene amasezerano yarusha yokurikizwa Wa- ugasanga abandi nabo bagiye mu mi- mu- eh, mu myerekano nabo nyene bashaka yuko amasezerano yarusha yokurikizwa ca- na constitution yokurikizwa ugaca usanga rero em, mu bisanzwe eh, mu makanya gato ndabe uko ndabyumvira kuri iyo- kuri ibyo bya kudeta iyo kudeta ntihari kudeta nka zimwe zari zisanzwe ziba kugira umuntu agire kudeta atwara igihugu Eh, kwari kugira kudeta kugira abantu ba- bavuga ati reka turabe yuko iyi eh, ibwirizwa nshingiro amasezerano yarushaho Ay- ayo makuru yakuye he ayo makuru urumva ibyo ni ibyivugirwa nabo bagize kudeta urumva dufatiye nko ku byo umujenerali yitwa afunzwe yitwa siriro yaravuga ati twebwe ntitwashatse gusetsa amaraso y'aba- y'abarundi twashatse gu- gukurikiza eh, turabe yuko amasezerano yarusha n'iryo bwiza nshingiro byokurikizwa ibyo nibyo bavuga nabyo nibyo mfatiye ko ariko si uvuga ngo nibyo umuntu aba ashyigikiye ariko i- ikintu nyamukuru ni uko ubu u- aho ibintu bigeze ibyo biganiro mu- abarundi twama du- dutera ingorane kugira ngo tugire ibiganiro ivyo bintu s- nibaza ko tutovyamamwo gutyo egomeye abarundi nibarekuranire bagireranire ikigongwe haba- umu- ari abatwara bagerageze barabe ingene abantu bataye ibihumbi amajana abiri arenga bari hanze y'igihugu barabe ingene bo- bogira uko bishobotse bakagaruka mu gihugu bakaronka egomereka umutekano.
n'icyo kibazo imbere y'uko duha ah, ijambo abanywanyi b'iradiyo ijwi ry'amerika namwe diomede mugire icyo mukivuze ko ah, mbega ni bande boja mu biganiro hariho abatoja mu biganiro hariho abo ba- bi- bagirizwa ivyo byose barakwiye kuja muri ivyo biganiro jewe urumva biranshimishije ko uyu turi kumwe kuri pato nawe nyine numva avuga nk'uko mvuga hariho ibintu mugabo icyo udahuje ko ni kimwe kintu kijanye na kudeta kudeta ni kudeta kandi iyo bavuze ko ata maraso bagombye gusesa reka dusubire hagati- hagati impembero turabe ibyabaye niba ata abantu bapfuye bivuye kuri iyo ku- kuri ico gikorwa cyangwa kuri ico ciyumviro ca kudeta turatwara abantu bapfuye ibintu byose byoho dushira kure y'amaraso y'abantu aseseka mu burundi niyo tugerageza kurwanya jewe ndibaza ko abarundi twame tugira ikigongo icyo duhurije ko nawe ni ukuvuga ivyo biganiro vya misi yose bidahera eh? kubera abantu bamwe bafise akagagazo batarumva inzira ya demokarasi ko ma- ibintu bica mu matora ni ukubera iki je co kwibaza ko bac- bahonyanze Dem- Diomede, uduge no kwijambo kuri ico kibazo twabajije cyuko abo bagirizwa ivyo vyaha byose boja mu biganiro umushirantahe Idefonse yagize ico kivuga ko mu kanya gato amasegonda jewe mirongo itatu ndibaza ni- nigeze kuvuga kazoza nitwagira nitwagira amakosa yo gufata nk'abo bantu bakaja muri ivyo biganiro Je nta muntu uriko ndakumira mugabo tumenye ko kazoza turiko turakora n'abandi bazovuga bati ehe natwe ntibadushizemwo turagira nka kumwe b'abandi bagira dusubire mu biganiro tereza kuraba ku bwanyu niho bakwiye kuja mu biganiro rero nije ku bwanje nibaza ko barambabarira eh, bari bakwiye kureka abandi bakaganira nabo bagasaba ikigongo abarundi babugira ikigongo bakagira Eh, tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika risameranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turafise umunywanyi w'iradiyo ijwi ry'amerika manirambona mwiriwe neza mwiriwe eh, murafise ikibazo murafise iciyumviro Eh, ni nk'intererano yego unyarutse ubwa mbere hoho murabona kuri ibi biriko biraba mu burundi leta iremera ibiganiro n'abatavuga rumwe na leta nabo bakemera ibiganiro ariko leta yo yo ikavuga ngo ntiyemera kuganira ngo n'abantu ngo bashatse gutembagaza ubutegetsi kandi turazi neza yuko abashatse gutembagaza ubutegetsi barafunzwe n'amatara afatwa barazwi si abanyepolitiki abasomye itangazo twarabumvise kandi turabibuka ahubwo i- ico co gutembagaza ubutegetsi ni ikintu leta yaciye ifatirako kugira ngo iziragirize abanyepolitike bazi yuko bahanganye nayo muri twaziyeme manda kugira ngo izoca ihunga ibiganiro ubwa kabiri iti ibiganiro vyohu- ibiganiro vyo- vyo- vyoshimikira kuki ubwa mbere hoho ico ibiganiro vyoshimikirako muribuka yuko ikintu cose kihari ubu catewe n'igihe petero nkurunziza avuga yuko ah, azitoza ubugira gatatu rero ibiganiro bitereza gushimikira ku masezerano y'iyarusha amasezerano iyo yarusha agasubiza umutamana yambuwe nibyo biganiro dukeneye akandi ibiganiro biza bigarukana intwaro ya cami nka bimwe biriko biraba mu ntara bo bavuga ngo ni ibiganiro kuko ibiganiro ntibyahuza senidedefudede nk'abemera twadiyeme manda hama bikongera bigahuza na senarede nk'abatemera twadiyeme manda jewe ntemera twadiyeme manda nzoba serukiwe n'uwundi ayemera azoba serukiwe na senidedefudede murakoze Eh, ndibaza ko n'umushinga ntahe defense agufitiye inyishu manirambona ariko reka tubanze twumvirize n'uwundi munywanyi w'iradiyo ijwi ry'amerika hakizimana mwiriwe neza mwiriwe cyane murafise ikibazo murafise icyiyumviro Eh, je ndafise ico noterera yego navuga yuko leta ivuga yuko ituhava iganira n'abagombye gutembagaza ubutegetsi tukaba tubona yuko ari nabo muri ino minsi bavuga yuko bo bariko barahungabanya umutekano hariho ziforebu niyo mbaye twaramwumvise avuga yuko nanjye nafise umugugwana mbese ntibavugana na senarede kandi tuzi ko atamuheto bafise bakareka abo bandi bafise inkoho birigwa barahungabanya umutekano nk'uko tuvyumva bavyemereye ko bari mu ishyamba bobo ntibavugane nabo akamaro kazoba ari akahe gufumwa babireka vyose bigafumwa tureka kuvyumva ivyo biganiro hako boreka kuvugana nabo ko nibo bateye ikibazo baravyiyemereye yuko biyemeje kurwanya ikiringo ca gatatu c'umukuru w'igihugu bagasubiza uburundi umutamana rero ku byo nabona nabona yuko nabo nyene bovugana nabo ko nabo nyene n'abarundi barafise ivyo abo bagamije hamwe ngira ngo bovayo bakavugana na leta kumbure tukoronka umutekano mu burundi je iciyumviro ciwanje naterera cari ico murakoze hakizimana abashinga ntahe turi kumwe idefonse murafise ico mushikiriza ku vyiyumviro bishikirijwe na manirambona na hakizimana mu kanya gatoya cane yego abashinga ntahe baje kuvuga eh, bavuze nk'ibintu bisa eh, baravuga yuko Eh, abo bagirizwa kudeta nabo bo- bobareka bakaja mu biganiro kuko n'abarundi eh, kandi ico gikorwa ca kudeta eh, eh, nticari kigamije gusesa amaraso ya bene burundi urumva rero nibaza ivyo kuri ico kintu turagihuriye ko nivyo eh, nabivuze yuko eh, ivyo biganiro vyojamwo abatumvikana abatumvikana rero nabo eh, bamwe bavuga ati manda ya gatatu turayifitiye uburenganzira abandi nabo bakavuga ati manda ya gatatu nta burenganzira muyifitiye abo rero nibo boja mu biganiro hari ikintu rero mani rambona aratijejemwo ati ngira ivyo bintu mugabo ico twoki- tu- tuzokironkera umwanya ati ivyo ntawugarukana intwaro za cami ivyo navyo nyene birashoboka eh, tuzoronka umwanya wo kubisigura intwaro yo- y'ubwami i- irashoboka mu burundi ivyo nta nta nkeka two- tuzobibasigurira ikindi naco rero nagomba kuvuga ngaha ni ku vyerekeye eh, inyishu nka zitatu zishoboka ku ngorane z'uburundi benshi baravuga ati ibiganiro eh, ivyo biganiro no kuvuga abanyapolitike bakicara hamwe bakaganira eh, bakicarana abavuga rumwe n'abatavuga rumwe bakicarana hanyuma ikindi naco eh, kubera ibintu murabona vyagiyemwo ubwicanyi eh, bamwe barahava hari n'amajambo mabi avugwa bamwe bakitwa eh, abas- eh, sindi umuja abandi ba mujeri abandi ibintu vyo guhera nk'ifu y'imijira hari amajambo mabi mabi avugwa muri iki gihe ivyo bintu rero mu ndero y'ikirundi gutukana abarundi tugeze ahantu habi cane twagomba kuraba nyine i- eh, kuko nariko ndavuga i- inyishu zishoboka hari abandi nabo bakokeza ingwano bakabona yuko ingwano ariyo kandi ni mu mpande zose babona yuko ingwano ariyo yoba umuti eh, wi- w'izo ngorane ivyo navyo ntibi- ntitubona ko ari vyiza
urakoze cyane frederic nkundikije guteramisha icyo kiganiro mwari bari bariko baraganira ku bijyanye n'ibiganiro bihuza abarundi abatumire bari diomede misigaro umurundi aba hano muri leta zunze ubumwe za amerika na idelfonso rugema aba mu bwongereza radiyo ijwi rya amerika rero isabiranira washington dc nk'uko twabibabwiye mu burundi mutwumvira kuri mirongo icyenda na kane n'ibice icenda mu ahandi naho mukatwumvira kuri mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mu rwanda naho mutwumvira kuri ijana na kane n'ibice bitatu i kigali site yacu ya interineti nayo nyine murashaka kuronka kw'amakuru ni we zitatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com kuri twitter no kuri facebook naho nyine niho turi imere aderesi yacu ni voa radiyo yacu mwari muri kumwe na oriyani itangishaka ndashimiye elvin sangano yadufashije mu buhinga bw'ibyuma ndashimiye nawe mwe mwese mwaduteze amatwi mwari kumwe na oriyani itangishaka